radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi ijwi rya amerika mu burundi muratwumvira kuri metero 19 na metero 22 mu rwanda mudukurikire kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu amakuru maison shalom irizihiza imyaka 25 imaze ivutse mejeje ngaha muri jeni sivile nanezewe cyane kuko kumva zitari zanguye ko nari nacirije amashuri hagati ndahunga ariko ubu unye byangarukanyemo icyizere y'uko nshobora kugira ubuzima bwiza mfatiye ku mashuri neza uyu ni umwe mu barundi b'impunzi barangije kaminuza mu rwanda bafashijwe n'ikigo maison shalom kugira ngo uriho bashobore kwiga ubucamanza bw'uburundi burarega major pierre buyoya uruhare mu iyicwa ry'uwo bahererekanije ubutegetsi mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatatu perezida melchior ndadaye ni mu kanya gato duhere kuri iyi nkuru y'urupfu rwa perezida robert mugabe wategetse zimbabwe kuva mu bihumbi kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani kugera mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi yitabye imana uyu munsi mu gitondo afite imyaka mirongo cyenda n'itanu y'amavuko yaguye mu bitaro muri singapuru fideli niyo ngabo waduha ibindi kuri iyi nkuru yego thomas amakuru dufise gushika ubu ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa singapore bwatangaje ko buriko bukorana n'abategetsi b'igihugu ca zimbabwe ku kugene botahukana ikiziga ca mugabe mugabe yari agiye kwivuza akatari gake muri singapore mu myaka ya vuba perezida wa zimbabwe muri iki gihe emerson mnangagwa yatangaje inkuru ku rupfu rwa mugabe ku rubuga twira no munsi wa gatanu mugabe yari afite imyaka mirongo icenda n'itanu muri iki gihe yatwaye zimbabwe mu kiringo c'imyaka mirongo itatu n'indwi kuva mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani igihe zimbabwe yaronka intaye yo kwikukira yikuye ku bwongereza igisirikare cakuye mugabe ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mugabe yarahayagijwe mu ntango nk'umuntu yahabuje igihugu ciwe ico gihe yarashigikiwe n'abanyagihugu biwe mbere n'abanyamahanga yamara uko imyaka yagiye iragenda yaranebaguwe ku vyerekeye ityozwa ry'agateka ka muntu harimwo gukubita gufata bunyamaswa no kwica abanyepolitike batavuga rumwe nawe ibihugu vyo mu burengero bw'isi vyarafatiye ibihano mugabe nabo bari bacuditse hari inyuma y'uko abamushigikiye batanguye gufata amatongo yari mu minwe y'abazungu mu mwaka w'ibihumbi bibiri umwimbu uvuye mu burimyi n'ubutunzi byarayanzaye igihe amatongo yari yatswe abazungu yahabwa abirabure batari bafise ubuhinga bukwiye bwo kuyafata neza ukunebagura mugabe kwariyongeye mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani igihe ifaranga ry'igihugu ryata agaciro bikomeye cyane leta yategerejwe guhagarika gukoresha ifaranga ry'igihugu idolari ry'amanyazimbabwe ibibazo bikomeye by'ubutunzi birabandanya muri iki gihe ku ntwaro ya perezida mushasha emerson mnangagwa mu gihe ibihano mu by'ubutunzi icyo gihugu cyafatiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi bibandanya nayo nayo makuru dufise ku byerekeye urupfu rwa mugabe yewe urakoze fide
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo yacu radiyo yanyu ijwi rya amerika ni no kuri interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com tujye mu burundi sentare ntayenyuzwa yahamagaje abasirikari bakuru bavuye ku rugerero n'abasivili bose hamwe n'icumi n'icyenda kugira ngo bazayitabe ku itariki ya munani y'ukwezi kwa cumi gutaha barimo major pierre buyoya wategetse uburundi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu biro byayo i nairobi muri kenya eloge wirika neza yabonye imitahe ya sentare ntayinyuzwa ishakisha rero aba bantu bose uko ari cumi n'icyenda bakurikiranwa muri dosiye y'urupfu rwa perezida melchior ndadaye n'abafasha biwe bishwe mu kwezi kw'icumi igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu muri bo harimwo abigeze kuzezwa amabanga akomeye mu gihugu nka major pierre buyoya yahoze atwara uburundi alphonse marie kadege yigeze kuba icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu na antoine ndowayo yahoze ari umushikiranganji wa mbere iruhande yaba hari na Charles Mukasi yahoze aramutswa umugambwe w'abadasigana biprona uwo ukaba wari umugambwe umwe rudende imbere yuko haza intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu imitahe ya sentare ntahinyuzwa y'uburundi yabonywe n'ijwi rya amerika ivuga ko bose bahamagariwe kwitaba iyo sentare ku itariki y'umunani ukwezi kw'icumi kuza bane muri bo bagizwe n'intwazangabo zo ku rwego rwo hejuru zari mu karuhuko k'izabukuru ubu bamaze amezi hafi icumi bafungiwe mu mabohero atandukanye mu burundi bahagaritswe mu mpera z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka uheze imitahe bari bayisohorewe na sentare ntayinyuzwa nyene abandi cumi na batanu harimo perezida buyoya ubu ari intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa afurika muri mali n'akarere ka sahel barangukiwe imitahe itavuga neza aho baba kuko batari mu gihugu abo basirikare b'intwazangabo zo ku rwego rwo hejuru abasivile bigeze kuzezwa amabanga akomeye mu gihugu na mukasi yigeze kuba umukuru w'umugambwe iprona ukiri rumwe rudende bagirizwa ivyaha bimwe kandi bisa ugutegura no gushira mu ngiro ubwicanyi bwahitanye perezida Melchior Ndadaye n'abafasha biwe guhirika inzego zitorewe n'abanyagihugu no kuzihindura ukaburira abanyagihugu gufata ibigwanisho mu ntumbero yo kugarariza leta hamwe no gufata mpiri ubutaka bw'igihugu kuva itariki ya mirongo itatu ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani benshi muri abo bari basohorewe imitahe n'ubutungane bw'uburundi naho iyo mitahe ifise akaranga mpuzamakungu gushika ubu nta gihugu mu vy'abakurikiranwa babamwo canke batembereramwo kirashira mu ngisho c'ifuzo ca leta y'uburundi co kubahagarika abaregwa harimwo pierre buyoya avuga gake cane mu binyamakuru basiguye ko iyi mitahe ifise intumbero za politike bakemeza ko abatwara ubu bagomba kuresha abanyagihugu b'abahutu ari nabo benshi cane mu burundi kugira ngo baze babahunda amajwi mu matora y'ihumbi bibiri na mirongo ibiri biyumvira ko bariko barabasubiza iteka mu gukurikirana bikekwa kugira uruhara mu iyicwa rya perezida wa mbere w'umuhutu bongera ko ko atabwoba bafise na gato bwo guhagarikwa kandi ko igihe hoba hari ubutungane bubahumuriza ataco babuza kubwitaba ariko bagashimangira ko ivyo vyaha bariko bakurikiranwako biri mu vyarusha abarundi bari bumvikanye ko bizigwa n'umugwi wo kunywanisha abarundi no kurekuriranira severe melchior ndadaye niwe perezida wa mbere w'umuhutu yitorewe n'abanyagihugu mu burundi intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe be n'umugambwe wese wa nyafrodebu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu inyuma y'intwaro za gisirikare zajaho inyuma hirikwa ry'ubutegetsi zakurakuranywe kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri inyuma y'urupfu rwiwe kuwa mirongo ibiri na rimwe ukwezi kw'icumi igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu ingwano zamaze imyaka irenga cumi zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'ico gihe onivuga ko zahitanye abantu barenga ihumbi amajana atatu eroje buri kaneza nairobi ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikigo maison shalom gifasha abarundi bahungiye mu rwanda kiri mu birori by'iminsi itatu yo guhimbaza imyaka makumyabiri n'itanu kimaze kivukiye mu burundi umunyamakuru wacu i kigali mu rwanda pierre claver niyo nkuru arakurikira ibi birori mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu hagati mu ntambara mu burundi ni ikigo mezo shalom cavuka catanguye citaho cane cane abana b'imfuvyi basezwe n'intambara y'ico gihe abarenga ibihumbi mirongo itanu nibo bashoboye gushikirwa n'uwo mugambi wa mezo shalom mu myaka mirongo ibiri n'itanu kimaze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu naho uwashinze ico kigo umufasoni marguerite barankitse yahungiye mu rwanda barankitse avuga ko yasanze ibikorwa byinshi kubera abarundi bene wabo barenga ibihumbi mirongo irindwi bahahungiye kuva ico kigo gitanguye gukorera mu rwanda abarenga ibihumbi bibiri baramaze kwitabwaho abenshi muri bo ni urwaruka rw'impunzi rwahawe amahirwe yo kubandanya amashuri canke kwiga imyuga kwigisha imyuga kwigisha za kaminuza gutanga akazi kugira tuzotahe tukiri bazima tukishingura dutambuka tukiri beza kuko mu gihe twokwishinga ngaha nari gushobora no kuza gaca ngenda gusaba ivyo kurya nkabagaburira gusa mugasi ndabigisha muri uku kwezi kw'icenda tuzoba dushoboye kuronka nk'abana amajana ane bahejeje kaminuza none ntimubona ko ari bo bazogenda kubaka igihugu ntiharakenewe ko haba abacamanza ko haba abaekonomisite ko haba abigisha kuko ubundi hoho tuzotaha muhira turi bicupacupa kandi canke twaranyoye urumogi twarihebuye aba ni bamwe muri urwo rwaruka rwarangije amashuri ya kaminuza mu rwanda mejeje ngaha muri jeni sivire eh, nanezewe cyane kuko eh, kumva zitari zanguye ko nari nacirije amashuri hagati ndahunga ariko ubu unye byangarukanyemo icyizere y'uko nsh- eh, nshobora kugira ubuzima bwiza mfatiye ku mashuri neza mezo shalom mu kutwigisha yatanga kutwigisha ubuntu urukundo eh, umuvukano nkaba mpejije muri financial economics Eh, niyo no bita kubungabunga itunga cyangwa se eh, ry'igihugu mu burundi niho natanguriye ariko naje gukomereza no mu rwanda ku mahigwe ya, ya mezo shalom uko twebwe ni twebwe eh, burundi bw'ejo mpejeje mu gisata cyo kwigisha igifaransa n'icyongereza ubundi tugihunga twari tuzi ko dupfuye ariko imana yarabikoze niga muri universite y'uburundi ntari mu mwaka wa nyuma biraba ngombwa turahunga ko ahatagira amahoro ubundi nta buzima buba buhari uyu munsi ndumva nezerewe cyane kuba nciye ndonka na distinction aba nabo nabo mikambi y'impunzi ya mahama bize imyuga itandukanye nzi gushona ishati nzi gushona ipantaro nzi gushona ijipo ni- ndazi gushona n'ikanzu gushona nabyigiye ngahe mahama kandi iyo natonze ku kazi ndaronka amafaranga yo gufungura neza ndaronka amafaranga yo kwicarana n'abandi nkanywa agafanta kuri informatike nyine ibintu byo kwandika byo gusevinga kubika amadokima nyine mu mashini ndazi gukomera gukoresha microsoft excel powerpoint nico bitwa if muri patisserie turamaze gute- kumenya guteka sponge cake amakeke ikijumbu coco twari dusanzwe tubizi kugiteka leta y'u Burundi yashize ku rutonde rw'abarondegwa n'ubutungane barankitse inamwagiriza kandi ko ikigo yashinze cigisha abakiri bato igisirikare kugira ngo bazotere igihugu marguerite barankitse we wabona ko ubumenyi ari bwo kigwanisho gikomeye I- ikigwanisho nabahaye ni education ikigwanisho ni ubumenyi kandi babimenye ko ubwo bumenyi nicyo kigwanisho kinini mu migambi y'ico kigo harimwo kuja gukorera mu bindi bihugu birimwo impunzi z'abarundi nka tanzania n'ubuganda yamara barankitse ahamagarira n'abandi bafise uburyo gufasha donc ni naba ndi mu rwanda ubundi nawe nafata ati reka nanjye ngende tanzania ubundi nawe ati mu- mubwire barundi bose none mugendeyo muvuga ati turafise imigambi mugabo imigambi itomoye kuko none ba abantu baguma bambaye ntabwo bafise imigambi icyo nifuza ni uko tuva ibuzimu tukacibuna tukareka kuguma mm, tuteze amashi abantu isinzi ngaho i kigali bize banganiye mubishaka twubwira n'ishuri none ngo dutangure tukiyubakira ishuri aho mu gihugu ca tanzania hoho leta yafashe ingingo ko izo kwirukana impunzi z'abarundi guhera mu kwezi kuza kw'icumi utwara ikigo mezo shalom ahamagarira abarundi bose iyo bari kwiyamiriza iyo ngingo agasaba ko yohagarikwa baragwaye mu mutwe na twese duhaguruke amakunga karamuka aretse bajya barundi bagapfa dusemerere itanzaniya izo bitaye agateka bose bahora baha tanzaniya ni pi- pouvoir fasciste ni uko ikora ni nka kwa kundi abafashije itlere bagakora bo ni uko apfa nibwo rupfu rwa tanzaniya kandi sinzi bareke urumva jewe ndiko ndarondera ingene twabonana na na kardinali wa dar es salaam au moins tubivuge nimusemerere rero tuzopfa nibyo mugabo dupfana iteka tupfe twavuze nitwagenda kwinyegeza tugatinya n'ubundi tuzopfa nabi nk'abana b'imbeba ico kigo gihimbaje imyaka mirongo ibiri n'itanu kimaze kibayeho mu gihe amatungo cari gifise mu burundi agizwe n'amashuri ibitaro n'ibindi vyafashwe n'ubutegetsi mu gihe burundi buriko bwitegurira amatora yo mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri uwo mukenyezi yabaye rurangiranwa ku isi kubera ubushimwe butandukanye amaze kuronka bwo kwitaho imfuvyi n'impunzi yifuza ko atazina impunzi zosubira kubaho mu gihugu ciwe pierre claver niyo nkuru kigali ku bw'ijwi rya amerika iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi abakiri bato barangiza amashuri bakabura akazi ni benshi nyamara hari abakura amaboko mu mifuka bakihangira imirimo urugero ni uyu mwigeme ervin ishimwe yashinze uruganda yise fashion ikidede rukora ibirato ibidede n'ibindi mu burundi yari umutumirwa wa mugenzi wacu oriyani itangishaka mu kiganiro muri isanga ervin ishimwe aratangira avuga iby'uru ruganda rwe fashion ikidede
fashion ikidede ni uruganda natanguye igihe nari mpejeje amashuri tifise amadiporoma abiri narahejeje ntangura kwiga umuyaga nkuba hama mpejeje umuyaga nkuba ndabura akazi nk'uko abandi banyeshuri duheza tukabura ukuntu dukora gusa rero muganda avuga ati none ko umwaka uheze ataco ndaronka ko umwaka uheze ataho ndaja gutanga nozita kudepoza nka amedosi ama kudepoza impapuro zanjye kugira nsabe akazi ati nta kintu kizima nokora kugira nshobore kuza niha akazi kandi nande mu minsi iza nze nte akazi abandi niho niyumvira ikintu noba nzi gukora kuko kugira ukore ikintu nuko hari ikintu uba usanzwe ufise muri wewe niyumvira ca kintu uba ufise muri wewe dukunda kwibagira cyanibuka yuko nzi gukora ibikorwa by'intoki cyane avuga ati icyo gikorwa nta kuntu nogikora kikaba igikorwa kizima kuko ndibuka kera nkiri umwana niga nko mu wa gatandatu narajisha muhira nkajisha ibitambara vyo ku meza bikaza bisa neza ndavuga ati nta kuntu nojisha rero ubunye ko kera najisha ndiko ndikinisha ati ubu sinojisha mvuga ati ndiko ndarondera ikintu kizogirira kazoza jewe kigirire kazoza n'abarundi niho rero naca ngira niyumvira iyo fashion kidede ndayitangura hari muri muri 2017 muri juin mu kwa gatandatu urumva watanguye ibyo ubisuzugura uvuga ati kujisha n'ibintu nyine by'abandi bantu atari jewe jenize enjeniyeri nzokorera ibindi bihambaye ariko wasanze nyuma yaho yuko ari ikintu nacyo nyine gishobora kwinjiza ego natanguye ndabisuzugura abo turi kumwe babisuzugura urumva twese ntitwabone iyo biko biragenda mugabo mbandanya mvuga ati none hako nicara reka mbandanye bya ndiko ndasuzugura ndazi ko bizogira aho bishika nk'uko wabivuze biranshikana kure uno mwaka i burundi ndi mu bapfasoni b'imboneza bahaye agashimwe n'umukuru w'igihugu ndajya no kugira ubwo bukarisha bwenge muri amerika urumva byose ndabikisha cya gikorwa natangura ndiko ndasuzugura
reka tubanze tuje ku mirongo ya telefone ndumva bamwe baratangiye guhamagara baragufitiye ibibazo akumbure bashikirize n'ivyumviro hama tubandanye e, twumve ibindi kubijanye naho fashion ikidede igeze uh, tuje ku murongo twakira uwitwa Emmanuel amahoro neza Emmanuel ngaho ndakomeye duhamagaye uri he ndi kigali mu rwanda ndashimira uwo mu uwo mutegarugori ni umwari nako kuko urumva ko kuba yarashinze uruganda akiteza imbere urumva ko ni ibintu by'agaciro cyane rwose gusa urubyiruko muri iyi minsi kuba rufite intuza ruri kurangiza amashuri kwihangira imirimo ni byiza kandi noneho n'ibyo byo uwo mwari yakoze rwose tugomba kumufatiraho ikintu za kumufatiraho urugero rwiza rwose nakomerezaho rwose mumusuhuze kuraje kuraje yego urakoze cyane urakoze cyane hama rero ervine tugarutse kuri mwebwe uwasigura intambwe none zisabwa mu gutanga uruganda sosiyete bigenda gute hasabwa iki muri make
murakoze cyane Bo, mu gutangura uruganda igihe ikintu cya mbere navuga gisabwa ni uko utangura kuba ufise iyo hangiro ugatangura kugira icyiyumviro kuko urumva benshi barakunda kuvuga nk'aho mbaye bakavuga ati "Yi, gutangura uruganda bisaba ko ufite amafaranga menshi bisaba ko ndonka umutahe mugo ukamubaza ati none uwo guha umutahe nawe wo bikika gute urafise icyiyumviro ndavuga ati nzokwiyumvira ninamara kuronka ah, eh, bo- uwo mutahe ndavuga gutya ikintu cya mbere gikenewe ni icyiyumviro hamaze kugira icyo cyiyumviro ushaka je nka je nk'uko byagenze natanguye ndakora buke buke buke buke muga ndiko ndabona ntera nje imbere niho uruganda rwanje naciye ndaruharira izi- nda- ndaruha nda- nja kurumenyekanisha mu mategeko bakarumenya ko ru- ruhari mu gihugu mugabo ushaka u- uragira ico ciyumviro ukaca ugenda mu mategeko si ibintu bifata umwanya munini nk'aho i burundi nterereye umunsi umwe urashobora kurara ubihejeje kandi ntibizimvye cane ni amafaranga ibihumbi mirongo ine gusa by'amarundi ukaja muri yapi baca bagenda baguhaye uruganda rwawe hama ukacitangura gukora Be- benshi usanga banatangura gukora ugasanga eh, ntibabona yuko binakenewe no kwiyandikisha ugasanga batanguye gukora imigambi yabo ariko batanditswe eh, birasa birakenewe cyane n'iryari wiyumvira kuja, kuja kwiyandikisha hari amafaranga uba waramaze gutangura gukorera canke eh, hari ikintu uba waramaze kurangura kugira ngo wumve yuko koko ndafise sosiyete noja kwandikisha Eh, nka jewe mwihereye ko icatumye nja kubwira ati ndafise sosiyete nja kwandikisha ni uko nabonye nge- ndagera ahantu ndavuga ati bya bintu ndimwe sindiko ndasina donc ndi mu buzima ti ni ubuzima nafashe ati reka rero ngende kugira abajeje ubutungane bamenye ko ndahari kandi nanje nterere mu iterambere ry'igihugu nk'uko wumva nariko ndavuga ati nshaka ko abandi bajone ba- baronka ubuzi binciyeko ndavuga ati ifo ko dutanga n'amatakse kuko benshi baratinya ati ngiye kuyandikisha nzoba ngiye gutanga amatakse novuga ati ntibirinda gusaba ko hari urugero ubugezeko bisaba gusa ko uba uriko urabona iyo uriko uraja donc ufise indoto ku murongo wa telefone turafise uwitwa angelique angelique uratwumva ndabumva icyiyumviro natwe akazi karabuze ubushomeri ni bwose umuntu ararangiza kwiga akabura akazi twebwe rwose icyiyumviro tuba dushaka tuba tugira ngo ba- badushyire mu mashyirahamwe batugurize natwe tubashe kwiteza imbere none ga angelique ko kenshi eh, na Yovene yanabivuze ati kenshi ha- hari igihe abajene bavuga ati dukeneye umutahe wo gutangura Ah, ariko icyumviro atagishize ku rupapuro hari icyumviro kumbura wowe ufise eh, wifuza ko umuntu yaguterera ko eh, umutahe icyiyumviro tuba dufite nk'udufaranga dukeya tukagira ngo nabo batwongerere nyine tukabura utuvugira ni ukuvuga ko kuri wowe amafaranga niyatangura hama ibyumviro bikaza nyuma yego Mhm. wifuza nkangahe none wenda nk'ibihumbi ijana ibihumbi ijana wowe bikoresha iki nanjye naguramo iyi mashini kubera nizi ibintu bijyanye no kudoda Ervin hari icyumviro wowe ufise kuri uyu mugambi wa Angelique afise kumbure wo gutangura gu- kudoda aravuga ati je ndashaka kudoda nkeneye ibihumbi ijana gusa yokora iki nk'icyiyumviro nanjye namubwira nihereye ko ukuntu natanguye na ndetse natanguye ndi umwe narondera undi muntu bocumva kuntu icyo cyiyumviro afise bashyire hamwe nimba ari uronse ijana ari uronse amajana abiri bashyire hamwe kuko urumva ngo hari umugani w'ikirundi bavuga ngo ukuboko kumwe ngo ntikwimara ubuki Donc, nk'ubwiha- ubisobanura ati uri umwe ntushika ku narondere nk'uwundi babyumva kumwe bateranye ubwo buryo imbere y'uko baronka umuntu abo baha barashobora gusanga gutangura wa muntu abaha ataraboneka kuko kenshi niyo umuntu uro- ni ukugira uronka uwuguha agusanga ku kigo Ah, turi kumwe na Gaspar amahoro neza Gaspar
bahamagaye ndi mu rwanda mu karere k'ubugesera by'umwihariko umurenge wa gashora ni ukuvanga icya mbere cyo navuga ku bigendanye n'uko nyine akazi ko karabuze byo ni ibintu bigenda bigenda bigaragara nko muri afurika cyangwa mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere ariko noneho nk'umuntu hari igihe usanga niyo afite udufaranga dukeya biba ngombwa ko yagira uburyo adukoresha kugira ngo abashe kuba yakiteza imbere naho ubundi ibijyanye n'akazi ko rwose yewana birasa nkaho bitabwa bitoroshye kugira ngo ube wabasha kukabona rwose muri ibi bihe udafite za diporome na lisansi kandi hari n'ababa babifite noneho ugasanga nabo barakabuze Mm.
ahenshi ubuziba burondera hehe baburondera mu masosiyete baburondera muri leta akenshi abajene ubunye barako baburondera hehe
ambo ah, ku mazina navuga ati nka- nkuru- yenda mfatiye nko ku rubyiruko aba rwarize urumva ni ugushakira muri leta cyangwa mu bigo bigiye byigenga noneho ababa batarize nabo bisaba kujya mu masosiyete mu matsinda bakaba ari bashakira ubushobozi nyine bitewe n'uko babasha kujya baka mu mafaranga y'inguzanyo bakiteza imbere bitewe n'ayo matsinda cyangwa ayo masosiyete baba barimo buri muntu ku rwego rwe uko yishoboye
hose Mm.
hose rero ubuzi burakenye hose haba muri Uretse leta kuri cyane rubanda, barakeneye kabisa kugira ngo umuntu abone akazi uretse na no muri afurika ngira ngo no mu bihugu wenda biba biri bi- bi- navuga biteye imbere naho ngira ngo abo ntabwo byoroshye kuba umuntu yabona akazi Ah, ni ugutangura rero kwihingura imigambi yabo
neza rwose ni ukuvuga ngo ni ukwishakishiriza umuntu akihangira imirimo Ah, kugira ngo abashe kwiteza imbere muri rusange
nk'icyo Ah.
nk'icyo kwinjiza muri aka kanya twumbure nk'aho uherereye ubona cyofasha cyoba ari iki nk'icyofasha nk'uruganda rwofasha aho uherereye rwoba ari nk'uruganda rumeze gute rwoza n'ubuzi bwinshi ku bajene
mbo ni ukuvuga ngo eh, nk'akazi yenda babasha nko gutanga mu mbari nk'i- ah, nko gukora amaporoje y'ubuhinzi hakazamo kubaka imihanda eh, ibintu nk'ibyo ngibyo Eh, noneho bakajya babasha korohereza urubyiruko mu kubona akazi bitabagoye kuko kaba ari nko muri rusange nyine bajya babona akazi bitabagoye kuko baba bari hafi aho tugarutse ku mutumire muri studio eh, ku murongo wa telefone Ervine Ishimwe ugitangura ibi i- i- i- uru ruganda rwawe ah, watubwiye yuko oh, warutanguye nyine benshi batakwizera batakwemera batanabyumva neza Ah, nk'ababyeyi babyakiriye gute akenshi ababyeyi ah, muri ibyo bihugu bya afurika cyangwa aho uherereye kenshi ababyeyi ntibaba bakunze gutahura umujene ko yokwikorera uruganda rwiwe we babyakiriye bate ubu babibona gute
Eh, uko ababyeyi banjye babyakiriye mu ntango siko ubu basigaye babyakira mu ntango warumva baguma bambwira ati none kutarondera akazi nta kazi uraronka urumva ukababwira ati ndiko ndakora umwuka aguma wumva bakubwira ati kutarondera akazi bisobanura nubwo ata- atavuga hari ikintu inyota muri we yari afise kuko urumva ababyeyi nagiriwe ubuntu je ntibampagurukiye kuko urumva nari mwana w'umwigeme umwana w'umwigeme ariko arajisha bisa nk'aho umengo ntiyataye cyane umuco gusa urumva nk'ubwirato kenshi urumva ntibambona kubera ntituba hamwe muga rero ubu niho batanguye kubibona ndanababwira bagashobora kunterera ari nk'aho nakehereje bakamfasha ni byiza cyane urakoze cyane reka twakire uwundi munywanyi ku murongo george uraho neza yego turamuteye intege ahubwo n'abandanya akora gutyo nk'akarore nko mu burundi nuko iyo hariho abantu benshi bakoze nk'uko igihugu cyotera imbere tukava muri buno bukene burimo kuko ah, habaye abantu benshi bakora nk'abo nk'uko ho- ubuzi bwogwira
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda iki rero cyari igice cy'ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi umutumirwe yari ervine ishimwe ni umwigeme w'umurundikazi wishingiye uruganda arwita fashion ikidede mu byo rukora harimo ibirato harimo ibidede yarushinze rero yararangije amashuri noneho abura akazi ibyo ni ibibazo abajene bakunda kuvuga abakiri bato bakunda kuvuga we rero yabagiriye inama n'abandi bose b'abajene tujya tuganira kuri iyi radiyo bati banza ugire igitekerezo ibindi bizaza ntugashyire i- amafaranga imbere ngo urashaka gukora umushinga ngo- kandi nta gitekerezo ufite mu gifaransa nibyo bita metro la charrue avant les bœufs wajya guhinga isuka ukayi- ukayi- ukayikurura inyuma oya ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ahangaha rero dushoreje aya makuru tube twumva ako karirimbo radiyo ijwi ry'amerika
yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose